iyi ni radiyo ijwi ry'amerika nshuti bavandimwe mwiriwe neza ubu muri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri hariho ikibazo kijyanye n'amahera agenewe abigisha pirime dezansenya iyo pirime rero diregiteri amwe aratora agashyira mu mufuko wiwe hanyuma akaduha imisigazo abigisha abantu bari kuba barakora bari ku kazi abigisha cumi nibo mbona bahagaze hanze icyo nagaye ni uko abo barimu cumi umwe ngo bagize yegeregere kandi kera tugiye banyandikiye atabya yegeregere bashyizemo abo ni sezibera leopold hagarariye abarimu bigaragambya muri komine busoni mu ntara ya kirundo mu burundi undi mwumvise ni Sirahe- Sirahe- sirabahenda godien umuyobozi w'amashuri muri komine busoni ni mu ntara ya kirundo iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yacu yibanda ku burundi mugume kuri radiyo yanyu mu gihugu cy'u Burundi harimo kwegeranwa imfashanyo zigamije gufasha abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo bugarijwe n'inzara mu ntara ya makamba mu manuko bw'igihugu hamaze kwegeranwa amatoni arenga cumi n'imwe y'ibiribwa inkuru mugezwaho na mugenzi wacu fidelite yishatse
ayo matoni arenga icumi n'imwe y'ibifungurwa yegereje makumyabiri atandatu agize intera ya makamba abanyamakamba mu kugira batange izo ntererano bavuga ko bitavye akamo batewe uyu uri umwe mu baterereye guverineri yasohoye itangazo bafashe bene wacu bo mu kirundo bari mu bihe bibi baba batewe n'inzara baca batanga amakominikio mashengero ku mashuri no ku mazone barashira n'amafishaje nk'iwacu twatanze imyimbati n'amashu hariho abandi batanze ibiharage baratanga amatomate mu bamwe mu banyamakamba twaganiriye bavuga ko batanga izo mfashanyo wo gushaka kandi ko umwe wese atanga ico afise ahanini imfashanyo zatanzwe zigizwe n'ibifungurwa bibikika nk'ibiharage ibigori imyumbati y'ifu hamwe n'amavuta uwo bishitse agatanga nk'imboga zica zifa n'ingoga baca bazigurisha hanyuma amafaranga avuyemwo bagaca bagura ivyo bifungurwa bidapfa makamba na kirundo n'intara zibiri ziri kure na kure imwe iri mu buraruko bw'uburundi iyindi nayo ikaba mu bumanuko hagati y'izo ntara zibiri hari ibimetero birenga amajana abiri ariko rero mu batanze imfashanyo zijya mu kirundo hariyo abatarahonyoza ikirenge batubwiye ko mu kwitanga bakurikiza umwibutso y'ikirundi bavuga ko ineza yitugu yindi kiya gituma numvise umutima wo kubafasha rwe twaraharuye turiko turitegereza turashobora kubona yuko n'umunsi n'abanyakirundo ejo ni twebwe abanyamakamba ubwa ntidusaba ngo bitubeko hari igihe bishobora gushika uno munsi abanyakirundo bagakira natwe tugashikirwa usanga abanyakirundo baragize natwe umutima wo kudufasha mu kirundi ngabane bagize n'izuba ryatsi igihe kirekire nini wacu izuba rikorera igihe kire ryarenze igihe ryahora ryakira imvura nko babuze imvura mu kirundo nini wacu imvura yabuze umva nk'uko bijya bibabereye hariya natwe bashobora kudushikira bakadufasha abandi cyo gituma tuza kubitanga nk'uko baheje kubivuga ikirere nicoroheje abanyamakamba umwaka w'iri muheze ku ruhande rumwe iyo ntayahuye n'imvura gisegenya zononye imirima zigatwara amazu ku rundi ruhande naho haje uruzuba rwonona imirima ibyo byose rero byarakoze ku mwimbu w'abarimyi bamwe bamwe byongeye hari n'abanyagihugu twaganiriye batubwiye yuko bitakikunda yuko bafungura gatatu ku munsi kubera ubukene bw'ibifungurwa tubagije uramata w'intara y'amakamba gadi ni ukuri ko abanyagihugu arongoye bashobora kuronka ibyo batanga n'ibyo basigarana yatwishuye ko abanyagihugu arongoye baziganije umwimbu baronse mirima riheze bo twebwe imakamba ntiharagera yaho twifuza gufashwa kuko henya n'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'uburundi yateye akamo ko twahimiriza bene gihugu ntibasesagure umwimbu bari bimbuye mu gatasi gahetse ni ukuvuga rero umwimbu ntabwo bawusesaguye barawubitse umva rero niwo wuwo wumva ariko baratura ko duke duke bazana bwa dufashisha abandi ego uruzuba ruriko ruraka n'ubu imvura yari yatasuye hirya y'ejo gatoya mugabo ubona ko yasuye imeze nk'isubira hejuru bateye ibigori ko bemera nk'ibigoma kuma ariko turizeye imana ko umwanya n'umwanya imvura ishobora kugwa si ubwa mbere nta kirundo ivuzwemwo inzara yamana aho biri uko mbere y'imyaka ibihumbi bibiri iyo ntara yigeze kuba ari ikigega cy'igihugu mbere yo gushika n'ano mango mu gihugu cy'u Burundi hariho ibiharage byitwa kirundo ni makamba fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelite yishatse kuri iyi nkuru tuve mu ntara y'amakamba tujye mu ya kirundo bamwe mu bigisha bo ku ishuri ryisumbuye rya komine busoni bahagaritse akazi bashinja umuyobozi ko adakoresha mu mucyo imari y'ishuri no kutabaha agahimbazamusyi icyo bita agashirukabute kabagenewe nk'uko ngo bisanzwe bigenda mugenzi wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru
imbere y'umutaga kuri uwa mbere abigisha bagera cumi bari bicaye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya komine busoni bose bigisha mu bisata by'inyuma y'amashuri shingiro ivyatumye bafata ingingo yo guhagarika akazi vyose bihagaze ku itunganywa nabi ry'amatungo y'ishure sezibera leopold aserukira abigisha bahagaritse akazi ku ishure ryisumbuye rya komine busoni hariho ikibazo kijanye na komite y'abavyeyi delegiteri yishingiye iyi irarenza imyaka yategerezwa kumara yamusanzwe n'umwaka umwe hanyuma bakongera bagatunganya amatora mugabo uyu ariko ayi- atwara komite y'abavyeyi ntiyigeze atorwa uyu rero twibaza ko ari wafadikanya na delegiteri mu ari kuko hariho ikibazo kijanye n'amahera agenewe abigisha prime des enseignants iyo prime rero delegiteri amwe aratora agashira mu mufuko wiwe hanyuma akaduha imisigazwa ko turavye amahera yategerezwa ku- guhabwa umwigisha dusanga arenga kure n'iyo ayo aduha muri uko gutunganya nabi ubutunzi bw'ishure abigisha bagiriza umuyobozi ko ivyo yimbuye mu mirima y'ishure atahana iwe kuri ivyo bakongerako amafaranga barihishwa mu buraro bw'abigisha ikindi nacyo hariho ibijyanye n'imirima ya hano ku ishuri iyo nayo iravamo ibyimburwa bitari bike hanyuma byose deregiteri agatwara muhiri wiwe Eh, zihome mwigisha abamwo kandi wese ategerezwa gutanga ibihumbi bitanu ku kwezi kuri shambure imwe imwe ariko turabye ama- ukuntu ayakoresha urugi rurava ko tukamubwira zarushirishe ko akanka amatuwarete araziba tukamubwira ayakoresha akanka ntituzi neza iyo ayo mafaranga yashira abo barezi bavuga ko bahisemwo guhagarika akazi kuko umuyobozi w'indero muri komine atihuse kumviriza ikibazo bafise kandi bari barakimutuye bati umwanya uwo ari wo wose boca basubira ku mirimo mu gihe umuyobozi w'indero bituye kuva kera yobumviriza donald agizanire arongoye ishuri ryisumbuye rya komine busoni ntitwashoboye kumusanga ku biro vyiwe ariko twaciye turonka umuyobozi w'indero muri komine sinabahendagorye yagirizwa n'abahagaritse akazi ko yatevye kubumviriza avuga ko ikibazo akizi ariko yabwiye ijwi rya amerika ko ihagarikwa ry'akazi ryakozwe na bamwe mu bigisha ritakurikije amategeko abigisha bane bari ko barakora bari ku kazi abigisha cumi nibo mbona bahagaze hanze icyo nagaye ni uko abo barimu cumi imwe ngo bagize yegeregere kandi kete je banyandikiye atabya yegeregere bashizemwo uko yaba imvo yari yegeregere ubwo nyine bukeye nace ngenda gusa banyandikiye banyereka amakenga bafise bakoresha amakenga nabo banza kuyaha iminsi ukabanza ugatohoza ikintu kimwe kimwe uko kimeze n'abantu bake icumi bane bariko barigisha cumi n'abantu bakeyi ahandi ubundi buzi bwose burakorwa ntibyemewe amategeko kuko iyo- iyo bari banyandikiye ikete rya mbere iyo baca banyandikira irindi ati tuzohagarika akazi guhera itariki gushikiriza iyinya aho oye ntabwo byakora byemewe n'amategeko umuyobozi w'indero muri komine busoni avuga ko arara abonanye n'abo bigisha n'umuyobozi wabo kuri uwu wa mbere nyene umuyobozi yagiye eh, umuyobozi w'indero mu ntara eh, gutora amafaranga y'abakubutsa kivi wita mu gifaransa bavakateur ndamurindiriye umuya niyaza turicara hamwe turaba ibibazo twishura si ibibazo bigoye cyane rwose nibaza uze gutora umuti idatora umuti nzosaba naje baze kumfasha bankuriye mugo ndi ndafise umwizeye kuza gutora inyishu kuko n'ibibazo bidahambaye cyane rwose umuyobozi w'indero muri komine amenyesha ko uwo mubonano wagiye urasiba kubera gufatirwa n'akazi kihuta asozera avuga ko ibyo guhagarika akazi by'uno munsi byahureranye n'uko uyu munsi yari yateguye kubonana n'abamwituye mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika tujya noneho mu ntara ya bujumbura hegitari zirenga mirongo itanu z'ibiti by'inturusu bimaze gufatwa n'udukoko twonona ibyo biti mu gihe cy'amezi abiri muri komine mutambu y'intara ya bujumbura ibyo biremezwa n'ushinzwe ubuhinzi muri iyo komine ya mutambu inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyana
asha imikaratusi ntiyifashe neza cyane kuko hariho ubukoko bumeze kujya kwiyinda usanga bwaragiye ku giti bukakijya bukakijya uwo ni umwe mu barimyi b'ibiti by'imikaratusi bo muri komine mutambu iri mu bumanuko bw'intara ya bujumbura uwo murimyi aba ku mutumba gomzi avuga ko ubwo bukoko bubangamiye ibiti na cyane cyane iz'imikaratusi arahize igihe kitari gito hatungimana jean claude yabwiye ijwi rya amerika ko bateye akama abajejwe intwaro none atakirakorwa kugira ivyo biti ntibigenda kagirire mbo abajeje intwaro ngaha mu ikomine basanzwe babizi kuko aha hose impande y'ikomine barabona yuko ibiti byumye nka ku iparuwasi hose ibiti byarumye aho uca hose usanga ibiti byarumye mbere bigiye kuronka agahengwe gatoyi aho imvura igwiriye kubera bwarameze nk'ubupfa ko buke buke ariko n'ubundi urabona yuko bukiriko kuko n'ubu naho ucayo ujya ubona bukugiyeko ujejwe igisata c'uburimyi muri komine mutambu ndikumana jean marie vianney aremeza ibivugwa n'abanyagihugu kubwo bukoko buriko butema butongora imirima y'ibiti na cane cane imikaratusi ubwo bukoko babwita ingwinda z'ibiti by'imikaratusi bununuza amazi ari mu giti cy'umukaratusi hanyuma kikuma nicyo gituma ubona ku misozi ibiti mengo birakokotse byarahungurutse bikabenja ubwo bukoko bufata burya ibiti byose by'imikaratusi oya turabye nk'aha muri komine ya mutambo iwacu kenshi hakunda gufatwa ibiti by'ibirundi bya kera ibiti by'amasanya n'ibindi usanga bidafatwa murimyi hatungimana jean claude avuga ko igiti na cyane cyane cy'umukaratusi aricyo cyari kibatunze hatungimana n'abandi banyamutambu asaba ko hogira igikozwe vuba kugira ubwo bukoko butuzwe ni ukuba ibiti birahona kandi nabyo byari mu biti bidufasha kuba tubayeho aho umuntu aba yabirimye kuko yabyikorako cyane ego atagikozwe ngo batugarukire ko barabe icyo kwita ubwo bukoko igiti cy'umukaratusi kirashobora kuhona kubera ubwo bukoko Ndikumana Jean Marie Vianney wajejwe igisata c'uburimyi ku rwego rwa komine Mutambo avuga ko babonye ubwo bukoko baciye bimenyesha mu biro vy'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara Ndikumana yabwijwe rya Amerika ko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwemeye kurondera ubundi bukoko bwohonya ubwo bundi bwateye asigura ko babonye ko hamwe bokoresha imiti yo gupompa ataco boshika ko kandi ko bosanga bahoneje ibindi binyabuzima batubwiye yuko hariho ubundi bukoko batumye buzotuma bugizonda muri afurika y'epfo rero twari tuburindiriye kuko twasanze yuko tubirabye bakoresheje nk'imiti urabye n'imikatusi yigera ntibishoboka yuko bopompa kandi aho bopompa hariho ibinyabuzima byopfa byinshi nico gituma rero turindira ubwo bukoko mwavuze yuko hari amahegitari amaze kononekara eh, amahegitari angana gute twebwe bwa mbere mu ntango twe twatanze mu burimyi n'ubworozi yuko hari hegitari zishika mirongo itatu ariko ubu zariyongeye naho tutarasubira kugira iyo imvantere nubwo turabona ko byiyongeye rwose arenga nk'amahegitari mirongo itanu ubwo bukoko buriko burahonya ibiti vy'imikaratusi buranibonekeza mu makomine ya mukike mugongomanga na nyabiraba aha n'urubibe niyo komine ya mutambu nk'uko amakuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu begereye igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bujumbura bivuga umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi salvatore sindayihebura avuga ko ubushakashatsi bukibandanya kugira haboneke umuti wohonya ubwo bukoko atazindi ngaruka mbi zibaye ku bidukikije muri komine mutambo y'intara ya bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje tuve mu burundi noneho tugaruke inaha tuvuge ku matora ya perezida yo muri leta zunze ubumwe za amerika n'ukuntu isimburana ry'ubutegetsi ritegurwa mugenzi wanjye frederic nkundikije yatumiye bwana nyangoma leonard umukuru w'umugambwe cndd mu burundi aratangira avuga isomo rishobora kuva mu butegetsi buhererekanijwe neza
kuri ibyo icigwa twokuramwo eh, turavye nyuma y'amatora hanyuma uyu umutunzi cane trump ahejeje gutsinda eh, nuko imikomo ibitutsi batukanye baciye babyibagira eh, kandi icyo ni ukubwira cya mbere coco nta byiga byinshi buduha kurabye amahiganwa yabo byari bitutsi gusa Eh, ni gake wumva bariko baravuga eh, imigambi ubu avuga umugore uwundi avuga ngo wowe waribye ibi n'ibi n'ibi nibyo uwibye yogomba a- a- akavugwa ariko igihambaye ni uko eh, abantu benshi bibaza yuko eh, Trump ari igikoko eh, atajya gushobora kuvugana neza aganira na Obama umuperezida wa mbere w'umwirabura yarongoye igihugu cy'igihanganye ca Amerika eh, benshi rero bibaza yuko eh, bitajya gushoboka ariko yaracunye aranemera yuko azoja arahanuza perezida Obama aranemera yuko eh, imigambi amategeko amwe amwe ya- yemejwe ku ndwara ya obama yuko azoyubahiriza cyane cyane rya tegeko rifasha umunyagihugu muto muto eh, eh, kwivuza umunyagihugu w'umukene naho aja arahinduka trump eh, uja wumva ahindutse ejo avuga ibi bukeye akavuga ibindi ariko eh, twizere yuko ibyo yemanze byinshi azobikora ariko nk'ibi i- byo kuvuga ngo nta muyisilamu azosubira kwinjira mu- muri amerika abikuremo nibaza yuko na kongere eh, y'abarepubulika eh, itazobimwemerera ibi byo kubaka impome byo kwizibirirako ega atagasohotse ntakinjira bo ibyo batunze byinshi ntibabiyora hanze mu bihugu eh, mu bindi bihugu bagomba bi- bitanatunze eh, nka amerika yizibiriye ko naho nyene ubutunzi bwabo eh, buzosubira inyuma Ny- nyagomwa mwavuze ko ataki- atacigwa botanga kuko ba- ah, bashikirije amajambo ah, eka yo gutukana nk'uko mwabivuze ariko icigwa gihambaye nuko nk'uko mubizi mu bihugu vyinshi vyo muri afurika iyo abaperezida babisikanije bamwe baricwa bahorwa ivyiyumviro vya politiki canke ba- bakicwa n'aba basubiriye ico si cigwa bohakura aho ubona ko abanyapolitiki batumvikana ngaha ba- bateba Ibyo- bagashira ibyo, inyungu eh, igihugu imbere bicigwa mu- muri amerika eh, ico- ivyo bara- baramaze kubimenyera naho eh, amatora yabo ingene agenda jewe kugira ngo biranshimisha yuko ari demokarasi y'ukuri ariko bo nyene eh, baravyumvikaniye ko bagakurikiza amategeko uko bayumvikanye aho nibaza yuko eh, atari bibi naho tubona vyinshi mu mategeko yabo kugira ngo demokarasi itsibatare mu iki gihugu cabo eh, byohindurwa byinshi sindokwirirwa ndabigaragara ko abanyamerika nibo babizi eh, bonyene urabona nk'umuntu wose amajwi menshi muri amerika eh, ntatsinda uravye ingene baharura bati naka eh, yatsinze hariho abantu benshi eh, badashobora gutora uravye ivyo kugura bashika cumi n'umwe ndetse baba bageze gutora badashobora eh, gutora ngaho Eh, cumi cumi n'umwe kw'ijana Hariho ni- cumi n'umwe ku ijana ibice cumi na- n'umwe ku ijana ba- ba- badashobora gutora kubera ibi n'ibi n'ibi Eh, eh, nibaza yuko eh, sisiteme yabo eh, itubatse neza ku bijyanye n'amatora ariko igihambaye nk'uko bivuze ni uko eh, uwutsinzwe yemera ko atsinzwe Eh, naho tubona muri ino minsi bamwe bamwe eh, hariho abanyamerika bashavuye kubera cane cane hari bumbu birabura n'abandi bari mu ibarabara eh, bagubia blanka yuko batemeza yuko eh, Trump eh, eh, yatowe mu kanya gatoya cyane rwose nashaka mugira icyo mutubwiye mwebwe haraheze nk'amezi atanu eh, mu byago eka no mu biganiro mwagize muvuga ko trump yari gutsinda nk'uko mwabikurikiranye ariko abantu b'abahinga mu byerekeye gutoza amajwi bose ngaha muri amerika basa n'abayihenze kiretse bamwe bamwe wabigenje gute kugira ngo ubone ibindi ibintu abantu batari kurabona kera na- eh, nko mu burundi bo- bo kwita umupfumu Birasoma cyane ha- ibinyamakuru byinshi bikomakomeye ku isi hari ibyo bita le monde diplomatique hariho afrikazi Eh, hariho abahinga bakunda kubyihweza ukabona eh, ibyo bavuga cyane cyane ku matora yo muri icyo gihugu icyo gihugu iyo kigeze mu matora urabona n'igihugu gikomeye cyane ku isi abantu bose barabikurikirana kuko eh, indwa- bir- biragira ingaruka eh, ku bindi bihugu eh, byo ku isi rero uko twabibona jewe natangiye kubibona ubwa mbere maze kubona ujya mutama niwe jewe nari nshigikiye ujya mutama sendeze niwe yegereye abanyagihugu niwe akunda abanyagihugu Eh, yari afise porogaramu abanyamerika ba- batamenyereye eh, imwe bita dogoshi ido- imwe ba- kuri iporogaramu igiye mu ngiro yofasha abanyagihugu benshi cyane abanyamerika rero byaragaragara yuko bashaka izindi ndwara atari izo ako kagwi eh, twokwita rugarshi igizwe n'abarepublike n'abademokarate eh, bamaze imyaka n'imyaka bisangije ubutegetsi Baravuga ngo bashaka bashaka iyindi mvugo eh, kuko abo bamaze imyaka babatwara b'abademokarate cyangwa abarepublike Eh, ntibibuza ntibibuza yuko eh, ubutunzi bwabo busubira inyuma babandanye batera ingwano basomborotsa ingwano ibihugu mu bindi bihugu eh, hanyuma hakaba ubusumbane hagati bimwe bita inegarite hagati eh, y'abanyamerika ariko Ego, me- urabona nka trump y- yaje avuga afise iyi n'imvugo Eh, co kimwe eh, na sendezi imvugo yindi Eh, tu- tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Si alexi mwiriwe neza Mwiriwe mwiriwe namva Fred naranguze n'umutumire.
Eh, arakumva mwiriwe neza duga ku ijambo ikibazo cy'imviro Ego ndafite utubazo tubiri kuba Frederic.
yego Ubwa mbere nagiye mpera akabazo kanje ku bintu kuri ndagaye ku binyi- ku binyamamazo yakira banga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naco umutumire yahereyeko nk'intangamarara. Ego rero naganshaje nashaka kumubaza igihe bariko bariyamamaza yarumvise ziriya mvugo na nyene yabivuze ariko je nagomba kuma- kushimikira kuri Uh, ku byo abanyamerika bo nyine bafatira no kuvuga eh, amajambo nka- nk'akarorero kariya gihe eh, eh, ama fbi yareka- yare- yarega clinton ko hariho amayimeri ashika ama ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu biba bimurega mugabo icyo gihe twarabonye yuko bakibivuga babivuze eh, yari clinton ari kwiyamamaza ubwo nyine amajwi yaca akoroka mu ntara arimo Eh, twarabonye kandi donald trump nawe agiye kwiyamamaza hillary clinton akavuga amajambo yerekeye yamutama trump naho trump amajwi yacagabanuka kandi nagomba kumubaza nti mbega murazi ingene abanyamerika bafata eh, ingingo baba bafata ingingo bisunze bafise ivyemezo bifashe canke barafise nabo nyene bimwe twokwita ibishobisho ico ni ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri eh, nagomba kumubaza nti muri amerika donald trump yaratsinze eh, ariko hariko haraba imyiyerekano mu bisagara bimwe bimwe rero nkibaza nti mbega ko bariko bagira imyiyerekano mugabo umukandida wabo hillary clinton ya- yaba- yababwiye mu ijambo yafashije ko uha akaryo eh, mutama donald trump agatwara none ubu uye imyiyerekano izohera ryari canke ninde azobaha inyishu ego murakoze alexi reka duhe n'ijambo samuel eh, hanyuma turasaba mushinga ntaye nyangoma asubi- asubirize rimwe abashinga ntaye si na samuel samuel mwiriwe neza Eh, ndabaramukije cane mu ndamukizo n'umutumire narabumva duga ku ijambo ego me. jewe ndiko ndumva amatora yabaye muri amerika kabisa twese yaradutangaje kubera ko ugerageje kuraba usanga trump nawe nyene ubwiwe ntiyarazi ko atsinda kubera ko harageze igihe kungukana bumenyi mbona yuko yavuze yuko atazokwemera ivuye mu matora kiretse atsinze bisigura ko nawe nyene atarazi ko ashobora gutsinda kandi uravye ibintu vyagenda bivugwa
je nka je ku giti cyawe nabona yuko adashobora gutsinda ku buryo amahirwe menshi twaca tuyaha ujya mupfasoni none nkaca agomba gukeza cyane barack obama ko umunsi wa mbere numva bakora babonanye bakavugana neza ko byantangaje cyane kubera ko abantu benshi bamaze kuba ko ndibaza ko na na na obama yari ashigikiye uwo mu mugambwe wiwe hanyuma none akaba yemeye ibyavuye mu matora umva ni ukubakeza abazungu ni ukuri hari ikintu baturushije cyane hanyuma ikindi nacyo nagomba kubaza mbega abo bantu bari mu myiyerekano baba bavuga baba bagi- bari mu myiyerekano bishimikije iki kuko amakuru tuguma tuguma twumva turumva ko ata muntu avuga ngo amatora yaribwe E, murakoze samuel reka duhe ijambo umushirantahe nyangoma hagire ico avuze ku vyashikirijwe na Eli Alexis na samuel Eh, Mu- eh, muvuna- mugenzi Frederic je- muvunagura amajambo.
Eliya ariko aravuga reka mbeze kuri ibi nakurikiye ibyo kwa Alexis eh, n'ibyo kwa Samuel bihakwa gusa ndetse Mhm.
u- u- umpaye akanya yego uvunagura amajambo ariko nibyo yabivuze igihe alexi bari ko bariyamamaza Eh, ni bimwe ndetse na jewe ntashimye cyane Eh, harimo ibitutsi byinshi byo kuvugana biraba ngena umuntu abayeho ari haba mu rugo mu rugo iwe cyane cyane Eh, eh, nakavuze iki gitutsi hanyuma bakaca bagisasiriza mu binyamakuru wahura eh, uwundi amajwi yiwe eh, akorotse Eh, hariho eh, ubu nawe nyine trump yatsinze nk'uko eh, mwabivuze hariho abaciye batangura kwanka eh, ibyavuye mu matora batemera yuko ngo trump eh, eh, trump ari perezida Eh, nk'uko eh, samuel abivuze ati none ba- ba- ko badahakana ko yatsinze bagomba gushika kuki Eh, sa nu- nu- n'uwari yakivuze eh, kuko eh, nacishuye kuri icyo kibazo eh, ico bagomba gushika ko eh, ntibazomubuza kuba perezida ico bagomba gushika ko eh, ni uko ibintu bimwe bimwe yavuze nuvuga ko ndetse ari iterabwoba eh, yaravuze yuko ata mwisiramu azosubira kwinjira eh, muri amerika yaravuze yuko agiye kubaka uruhome uruhome yambara ibirometero ibihumbi bitatu hagati y'igihugu cya brezil nawe n'ubu ngira ngo rwariho rufite igi- igi- hafi ngira ngo eh, frederic ngira abizi ibirometero igihumbi ngira n'amajana ane we urwo ruhome ruzotwara amafaranga menshi cyane n'aho avuga ngo azorihisha ab- abanyagihugu bo muri mexique Eh, kandi n'abirabure eh, barafise ubwoba kuko avuga yuko buca yirukana eh, nyambare miliyoni zitatu ngo z'abantu baje binjiye muri amerika bi- bidaciye mu ma- mu mategeko aho cyane cyane abirabure nibo be- birabite- birabateye ubwoba abayisilamu birabateye ubwoba ubu rero bariyamamaza kugira bamuhe gasopo ntazahirahire eh, ngo ashire eh, mu ngiro eh, iyo migambi
uwo ni leonard nyangoma umukuru w'umugambwe CNDD F- eh, CNDD mu burundi wavugaga ku matora y'inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije ikiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
nshuti mwese mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu ibyo twabateguriye kuri iyi saha n'aha bihumurije nkamboneye ka- aho akanya ko gushimira enjeniyeri badufashije ku buhanga bw'ibyuma thomas blonde yari kumwe na innocent kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwakomeje kudutega amatwi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro byanyu bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika